haleluya indirimbo yacu igaragaza umunezero ukwizera kuzana insinzi mu mwami insinzi mu mwami ibigeragezo naho biba byinshi cyane ubuntu buca bugwirirana kuri twebwe insinzi mu mwami insinzi mu mwami insinzi mu mwami insinzi ishitse haleluya ndidegembya kuko ukwizera niyo nsinzi yanje ishimwe n'icubahiro haleluya yesu ni byose kuri jewe ndizigiye cyane umwami wacu ndanezererewe ijambo ryiwe insinzi mu mwami insinzi mu mwami amahoro yuzuye umunezero wanjye umunezero wasubiriye umubabaro w'ibyaha insinzi mu mwami insinzi mu mwami insinzi mu mwami insinzi ishitse haleluya ndidegembya kuko ukwizera niyo nsinzi yanjye amashimwe n'icubahiro haleluya yesu ni byose kuri jewe ndavugisha iminwa yanjye yejejwe kandi yuzuye umunezero umwidegembyo mfise insinzi iri mu mwami insinzi iri mu mwami wacu naho umwansi ansatiriye nzoguma ndumwizigirwa gushitsa ku rupfu insinzi mu mwami insinzi iri mu mwami insinzi ishitse insinzi ishitse haleluya ndidegembya kuko ukwizera niyo nsinzi yanje amashimwe n'icubahiro haleluya yesu ni byose kuri jewe ninanesha umwansi wa nyuma insinzi iri mu mwami insinzi iri mu mwami mu guhoraho nzokwama ndamuririmbira indirimbo y'icubahiro insinzi iri mu mwami insinzi iri mu mwami insinzi iri mu mwami insinzi ishitse haleluya ndidegemera kuko ukwizera niyo nsinzi yanje amashimwe n'icubahiro haleluya yesu niwe byose kuri jewe bendata na bashiki bacu bakundwa mu mwami ndabaramukije cyane rwose mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu n'amahirwe menshi kubona dushoboye kuba turiho muri kino gihe kubona dushobora kwizera amasezerano yasezeranoye kino gihe cyacu kubona dushobora kugira umugabane ku byo imana iriko irakora muri kino gihe ejo ejo narongeye kumviriza ubutumwa bwa mwenda tabura namu bwo mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kane ahavuga ati murazi ibintu bikomeye byabaye ku wa cumi na rimwe ruheshi igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo itatu na gatatu igihe igicu kidasanzwe cy'indengakamere cyarimo umucyo mwinshi cyamanuka hanyuma hakumvikana ijwi rikomeye rivuga ngo nk'uko yohana umubatizi yaje yitangira imbere ukuza kwa mbere kwa kirisito gutyo ubutumwa warungikanywe buzitangira imbere ukuza kwa kabiri kwa kirisito kandi turabibona ko biriko birashyika neza cyane mose yarafite igikorwa yatumwe gukora cyari cyo gusohora abantu yusuwa nawe yari afise igikorwa yahawe cyakurikiye icyo kwari ukwinjiza abantu mu gihugu cy'isezerano kandi turabona mu gihe cyacu ko imana yamye yironkera umuntu yashobora gukoresha kugira ngo ijambo ryayo rishobore kumvikana rishobore kuvugwa kandi ryizerwe ryongere rishyirwe mu bikorwa turabishima cyane kubona dushobora kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga ubu rero turajya gusoma imirongo mike yo muri bibiliya ariko ndabasabye mwifate nk'aho ari umwami atari atari mwenda tafanga atari mwenda buranamu ariko mufate nk'aho ari umwami ariko avugana natwe neza na neza biciye mu ijambo ryiwe dusome dusome dusome abikorino ba mbere igice cya mbere umurongo w'indwi n'umurongo w'umunani abikorino ba mbere igice cya mbere umurongo w'indwi n'uw'umunani bituma mutagira ingabire n'imwe muhaza mwiteze guhishurwa k'umwami wacu yesu kirisito niwe azobakomeza gusa ku iherezo kugira ngo ntimuze mugawe kuri wa munsi w'umwami wacu yesu kirisito mbega ijambo ryiza mu kugarukanirwa byose mu gihe cyo gushumbushwa byose nta na kimwe tuzosanga duhajije ubu turiko turategurwa kandi tuzogaragara imbere y'umwami atana kimwe twogawa aho azogarukira aje gutahukana abiwe nibyo twasomye kandi niko bizogenda umwami wacu ashimwe kandi ashyirwe hejuru tubandanye dusome dusome ibyakozwe n'intumwa igice cya cumi na kane umurongo wa mirongo irindwi na kabiri ibyakozwe n'intumwa igice cya cumi na kane umurongo wa mirongo irindwi na kabiri baremesha imitima y'abigishwa babahanura ngo bagume mu kwizera kandi yuko dukwiye guca mu marushwa menshi mu kwinjira mu bwami bw'imana ego iri naryo ni ijambo rikomeye cyane aho baca hose bagenda baremesha bene se na bashiki babo na twebwe dukora cyo kimwe dushaka yuko mwese mukomezwa mu kwizera naho byoba ngombwa yuko abantu baca mu bigeragezo bikomeye cyane turabona ibyo pawulo yaciyemwo turabona ibyo bavugishwa n'imana bose baciyemwo turabona ibyo abana b'imana bukuri baciyemwo ingorane baciyemo mu miryango yabo mu ngo zabo indwara mu busaza cyangwa imbere no mu bakiri bato mu basaza no mu bakiri bato ibiba muri kino gihe ntibyari bigere binabaho ariko tugenda dukomezanya mu kwizera kandi turazi yuko imana yemewe ikintu kitubako yamiducira n'icyanzu kugira ngo dushobore kucyihanganira ku mana ibintu byose birashoboka kandi tuzoshika kuri cya gihe aho ibitangaza byo gukira indwara bizoshika imbere y'amaso yacu umwami n'uyu munsi ntarahinduka kandi ibyo turabimushimira nimuremeshwe nimukomezwe mukomezwe mu byo mukeneye byose mu izina ry'umwami dusome abikorino ba kabiri abikorino ba kabiri igice cya cumi na rimwe umurongo wa mirongo ibiri na kane n'uwa mirongo ibiri na gatanu abayuda ibihe bitanu bankubise ibimoko mirongo itatu n'icyenda mirongo irindwi na gatanu ibihe bitatu nakubiswe ingage igihe kimwe natewe amabuye ibihe bitanu ubwa ibihe bitatu ubwato bwaramenekanye naraye mu idamba nirirwaho hano paul adondaguye ibigeragezo yaciyemwo kubera ko yari umuvugabutumwa kubera ko yavuga ijambo ry'imana bendata na basiki bacu abakozi b'imana bacishwa mu nzira igoye cyane abandi bose baraca mu ngorane ariko abatumwe n'imana bacishwa mu bigeragezo bikomeye cyane rwose nicyo gituma umwami wacu yavuze ngo ninde muvugishwa mutahamye gutyo n'ibindi dushimire umwami kubona yaradufashe ukuboko mu bigeragezo bikomeye twaciyemwo kugira ngo abatoranijwe bashobore gushikira intumbero bene data na bashiki bacu biradukwiye ko dushima cyane kandi tukizigira umwami tuzi neza yuko azocira icyanzu abantu bose mu buryo bwiza cyane tubananye dusome dusome abikorino ba kabiri igice cya cumi na kabiri abikorino ba kabiri igice cya cumi na kabiri umurongo w'icumi nicyo gituma ku bwa kirisito nzonezererwa intege nke zanje no gukubagurwa n'imibabaro no guhigwa n'ibyago kuko iyo mbaye umunyantege nke ariyo ndushiriza kugira ubushobozi umwami abishimigwe yaciye muri ibi bigeragezo byose yaciye mu kuguhamwa ariko bendata na bashiki bacu twibajije ku mwami wacu n'umukiza wacu mukundwa ibi igihe cyose ibyo yaciyemo byose gushyika ku kubambwa baramuremenanirije ntibamutahuye bamwise amazina yose biyumviriye ariko ukugomba kw'imana kwarashoboye gukorwa biciye muri we ni nako bimeze kuri twebwe duca mu bintu byinshi iyo nibajije ku byavuzwe cyangwa ku byanditswe bamvuga banyandika ko ibintu bibi umutima wanjye urababara ariko ndabi- ndashimira imana abakozi b'imana b'ukuri bose babwirizwa kwambikwa ibara bakabarementaniriza N- nta muntu ashobora guca mu biruti by'abakozi b'imana bacamwo mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda bavu- bamvuze yuko jewe ndi umusambanyi bavuze yuko jewe menyana n'abandi bagabo ko ndi antikristo ko ari je nzimiza umugeni baranyambitse ibara mbere baranabyandika ariko nta na kimwe byampinduyeko ndashimira imana kubona yaramfashe ukuboko muri ibyo bintu byose kandi azokwama bikora gushika ku iherezo kandi abatoranijwe bose ntibazigera bemera ukurementanya ariko bazizera yuko umwami hariho umuntu yahaye umuhamagaro ko hari umuntu yahamagaye ko uvugishwa n'imana william hanamu yemeje yuko uwo muhamagaro wavuye ku mana kandi ko uwo muhamagaro wavuye ku mana waha- imana yatanze washoboye gu- gu- icyo gikorwa cyashoboye gukogwa kigashitswa mu isi yose muri iyi myaka mirongo itandatu ishize umwami abishimigwe na jewe naciye mu bigeragezo bigoye cyane rwose reka tubandange dusome mwendataboko ndagusabye komeza usome dusome yakobo gatanu umurongo wa cumi na rimwe yakobo gatanu umurongo wa cumi na rimwe ihabihanganye tubita abahirwe mwarumvise ukwihangana kwa yobu mwabonye iby'umwami imana yaherutse kumugirira ingene yuzuye imbabazi no kugira ikigongwe Dass der Herr reich an Mitleid und voll Erbarmens ist.
ingene yuzuye imbabazi no kugira ikigongwe amen turashobora gusoma bijya bice mirongo ine na bibiri by'umuntu w'imana yobu kandi kuva ku ntango yaramerewe nabi yaramerewe nabi yongera aramererwa nabi hanyuma abahungu abahungu biwe n'abakobwa biwe bari bafite umunsi mukuru udasanzwe hanyuma haca haza igihuhusi gica gigurura inzu barimwe barimwo gica gigurura inzu barimwo inzu yose ikibagwako igwa ku bari muri uwo munsi mukuru abantu bose bapfira icyarimwe nimubyibaze ko gatoyi umuryango wose mbega bari bangahe bari abahungu batatu abakobwa indwi abakobwa indwi n'abahungu batatu uko biri kose bose bose bagiriye rimwe byagenze gute yobu yaciye yicara mu- mu- mu minyota ku iherezo mbere umugore we yari ku iherezo umugore we yari yihebuye araza aramubwira ati tukimana hanyuma upfe ego ibigeragezo birashobora kuba bikomeye cyane ku bizera kandi yobu nawe yari umuntu yari umuntu w'imana akomeye kandi yaciye mu bigeragezo bikomeye cyane Hanyuma, ku iherezo yarahezagiwe yaronse imigabane bibiri y'ivyo yari afise mbere imana yaha- yamuhaye ugushumbushwa gushitse nicyo gituma yobu twamuhawe nki- nk'akarorero nk'icyitegererezo reka tubisome reka tubisome dusome Epheser 6, abanyefeso gatandatu Vers 10 umurongo w'icumi abanyefeso gatandatu umurongo w'icumi bis gushika ku wa cumi na kabiri lese Vers 10. Zuletzt some umurongo w'icumi ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi
Das ist an uns alle ibi ni twebwe twe- bibwirwa twebwe twese Werde stark ngo ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu innewohnenden Kraft mu bushobozi bwiwe bwinshi mu bushobozi bw'imana Wunder kugira ngo dushobore kuba abahizi dushobore kunesha dushobore kunesha ntidupfire mu bigeragezo ducamwo neuen ariko dushobore kugira umwete dushobore gu- kongerwa intege bundi busha gushikaho gushikaho intsinzi y'imana izogaragarira nta kindi two ego nta kindi twokora atari ugushimira umwami wacu no guhimbaza izina ryiwe aus Epheser 6, tubandanye Vers dusome 11. Ziehet die volle Waffenrüstung dusome Gottes abahe- abanyefesi igice cya gatandatu umurongo wa cumi na rimwe ngo mwambare ibigwanisha byose by'imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi das schenke Gott mir imana das schenke Gott ibimpe umwami imana die abiduhe twebwe twese kugira ngo twambare ibirwanishwa byose by'imana des Geistes inkota des ya mwemu mögen nayo nyene irakenewe mu rugamba Wort Gottes ni ijambo ry'imana möchte ich kandi hano nashaka etwas kugira icyo nongeyeko Bruder Brennan wurde ja am mwene dabaranamu yatahukanywe ku wa mirongo irindwi na kane kigarama igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatanu 65 heimgenommen. Ich habe ihn naramwiboneye aduga ku gicu c'indengakamere aufgehen sehen.
ariko Aber dann kam mu nyuma havuye haza uwa mirongo itatu na rimwe die Zeit.
kigarama In den letzten mu drei masaha Stunden atatu ya nyuma y'uwa mirongo itatu na rimwe kigarama mirongo itandatu na gatanu
1965.
hari ijambo nabwiwe ngo Mein Knecht mushumba wanje habe nashize inkota yanje mu kiganza cyawe vorher ubwa mbe- mbere in die Hand, iyo nkota yari yashyizwe mu kiganza cya mwene databwanama als er dort igihe yari hariya mu misozi Gott, ariko ararondera imana mu masengesho ubu rero ehe ich meinen imbere y'uko begonnen habe, rero imbere y'uko ntangura ibango rya ubukozi inkota ya mwemu yashyizwe mu biganza byanje kandi ndabibabwiye murashobora kugurura aho mushaka des Wortes hose ubugi bw'ijambo burumvikana Gott dem Herrn.
bugaragara hose kandi turashimira umwami imana kubona ijambo ryiwe ritagaruka ubusa ariko rishitsa by'ukuri icyatumye rirungikwa Vielleicht noch hanyuma ndashobora kuvuga muri make akandi karorero gakurikira am 19.
ku wa cumi n'icyenda nzero mirongo itandatu na gatandatu 66 geschah etwas harabaye ikintu kidasanzwe ja murazi yuko mwenda baranamu yavuze ku nzu ishaje eh, akongera akavuga ku ihema rishasha iryo yabwirizwa kuzovugiramo ubutumwa
Januar kandi ku wa cumi n'icyenda nzeru mirongo itandatu na gatandatu habe ich dieses nariboneye iyo nzu ishaje Erfahren. Holz, yari ifise inkingi z'ibiti Mauer, ariko hari n'ahandi hubakishijwe amatafari ging man in dieses ariko Gebäude rero und wenn amajya hasi amajya hepfo im neuen umuntu ariko arinjira muri iyo nzu uyi- umeze nk'uyirengana waca ushika mu ihema rishasha war, iyo iyo nzu yari ifise imetero mirongo itanu z'ubwaguke iryo hema naryo nyine ryari rifise imetero mirongo itanu z'ubwaguke dass ich in umwami yarandongoye ku buryo ninjiye muri iyo nzu ishaje ya inurira eh, ingazi ikozwe mu biti ndaduga izo ngazi zose ndashika hejuru hanyuma nca ndicara ein Fest ndabye nabonye inzu imeze bwa muzingi yubatse bwa muzingi atari nk'amahema yatubona hano ariko nabonye in- in- in- ikintu kimeze nk'umuzingi munini cyane inzu yubatse nk'umuzingi munini cyane cyiza cyane kandi naratangaye cyane ariko nkitangura kuyibona ubwa mbere n- yaragaragara nta muntu n'umwe yari ayirimwo haheze akanya yari yuzuye abantu ari benshi cyane abantu benshi cyane niyo rero nacabwirwa ijambo mu rurimi rw'icyongereza eine Zeit ndabwirwa ngo ngo ubu rero igihe cyawe kirageze ubu rero manuka izo ngazi hanyuma uze stand auf.
naciye mpaguruka nca ndamanuka izo ngazi Das hier aha hari iyo nyubakwa aha naho hakaba rya hema rinini kandi ryiza dann bin ich hier runtergegangen.
rero naciye manukana hano aha hari akayira gaca hagati na hagati maze ku rundi ruhande hakaba aho mwendata buranamu yahora avugira ubutumwa Liegt hier sheha
ein Meter ku von dieser metero imwe Seite entfernt.
uvuye kuri iyo nyubakwa Ich musste nabwirizwa herumgehen.
nabwirizwa gukikuza nka- nkazunguruka wavuga ubutumwa hanyuma ngacanza nkahahagarara Jetzt hanyuma rero ijwi rica rirumvikana ngo dem Volk ubu rero hindukira urabe abantu maze uvuge uti ukuza k'umwami wacu kuregereje begann es, rero uko niko natanguye kuvuga ubutumwa buvuye ku mana ndabitegetswe n'imana ku bw'ubuntu immer wieder rero buri gihe umwami yamye ambwira cyangwa antegeka ambwira ibyo mbwirizwa gukora n'ukuntu ntegerezwa kubikora sein heiliger Name.
umwa izina ryiwe ryera rishyigwe hejuru kandi rishimwe tubananye dusome dusome abanyefeso gatandatu umurongo wa cumi na kabiri Denn wir haben nicht mit Wesen, kuko abo tunigana atari ab'inyama n'amaraso sondern mit ariko Mächten, tunigana Gewalten, n'abakuru n'abafite ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza nimwe mu mbi bösen nimwe mu mbi z'ahantu ho mu ijuru Geistern.
Aber auch dazu
Eh, kubi- kuri ibi navyo bendata na bashiki bacu bakundwa und besonders an na cane cane ihnen, den Brüdern, aha ndikumbwira bendata bakorera imana den Feind gebieten.
turashobora gutegeka umwanzi tukamuha itegeko mu izina rya yesu kirisito Du bist tuti besiegt va ngaho am Kreuz.
waraneshejwe Du hast ku musaraba i Golgotha.
kein Recht, kein genda nta burenganzira ugifize nta bubasha ugifize kuri jewe naracunguwe amaraso y'isezerano rishasha yarasesetse ku bwanje Ich bin ein ndi nyegu ya yesu kirisito weiche Satan, weiche mva imbere mva imbere satani heiligen Namen.
mu izina ryera rya yesu ndagutegetse Der ku Vollmacht bw'ububasha ku bw'ububasha mpabwa n'ijambo ry'imana nzima einfach dutegerezwa kugira ubwo bushizi bw'amangu uwo mwete bendata na basiki bacu mu kwizera oben und deshalb mu kommt er kwizera mbere aho niho aus der ubutumwa buzanana und möge aus dieser ukwizera kuva mu byo twumva mu butumwa tubwirwa lebendige, kandi ubwo butumwa buza- buvamwo ukwizera kuzima so k'ukuri gufise inkomezi uko na satani azi neza erkaufte Schaf. Es gibt hariho eine Braut umugwi w'abantu bacunguwe n'amaraso hariho umugeni w'umwagazi w'intama w'imana hariho abacunguwe keinen anderen abo mehr hat. Möge satani atagifite k'umugabane auch diese imana nikoreshe buno butumwa bwiyoroheje kugira ibyo bintu bishoboke kuko uko niko byanditswe ngo ukwizera kuv- kuva mu byo umuntu yumva ibyo umuntu yumva byo mu ijambo ry'imana haleluya haleluya ubutumwa twumva ntibuva kuri jewe cyangwa ngo buve kuri mwenda branamu cyangwa ngo buve kuri mwenda data pawulo ariko ubutumwa tuva buva mu ijambo ry'imana rivugwa n'abantu b'imana abo imana yashoboye kugira icyo ibwiye kandi ijambo ntirigaruka ubusa haba n'uno munsi niko bimeze Mbere, uno munsi nk'uko turi ko turumva ijambo ijwi ryo mu ijambo ryayo ibyo imana yasezeranye mu ijambo ryayo wewe na jewe hari ikintu kiza gukoreka Lesen tubandanye dusome Kolosser 2, dusome abikorosayi igice cya kabiri Vers 15.
abikorosayi igice cya kabiri umurongo wa cumi na gatanu Nachdem er dann die Mächte und die Gewalten kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha stellte ibateterereza mu maso ya bose die vierte ibashorera bafashwe mpiri ku bw'uwo musaraba Halleluja.
haleluya Schwestern, bene data na das ist basiki die bacu göttliche Tatsache,
uku ni ukuri kw'imana die am Kreuz auf Golgatha intsinzi twaronse ku musaraba i golgota hat sein umucunguzi wacu yasheshe amaraso yiwe amaraso y'isezerano rishasha twaracunguwe Eigentum turi inyegu y'umwami wacu hat satani kein nta bubasha kidufise ko Wir sind frei, twacitse abidegembya gelöst twarabohowe imigozi yose von allem, twarabohowe ibyari bituboshe byose twarabohowe ibyatuzibira byose mu bwami bw'imana so geschehen, dass der Sieg Gottes ese icyompa by'ukuri bikamera uko nyene intsinzi y'imana ikagaragara mu buzima bwacu umuntu wese ku giti ciwe bei uns no ku allen bakiri bato twebwe twese dass wir nicht zu diesem ko tutakiri ab'isi sondern ein ariko ko Eigentum, turi inyegu y'umwami sein Sieg, kandi ko intsinzi yiwe ariyo ntsinzi yacu unsere Überwindung ist.
ko intsinzi kunesha kwiwe kwabaye ukunesha kwacu kuko ngo banesheje ku bw'amaraso y'umwagazi w'intama no ku bw'ijambo ryo gushinga intahe kwabo Es muss dahin birakwiye yuko dass Gottes heiliges Wort in der Flut ijambo der ryera Gottes ry'imana riba inshinga ntahe kizima cy'imana mu mugwi w'abacunguwe n'amaraso durch uns maze umwami agashobora gusozera igikorwa ciwe aciye muri twebwe haleluya tubanange dusome dusome aus Johannes 17, Vers dusome yohana cumi n'indwi umurongo wa gatandatu yohana cumi n'indwi umurongo wa gatandatu
Ich habe deinen Namen nahishuriye izina ryawe abantu wampaye mu bisi aus der Welt gegeben bari abawe dir.
urabampa Hören sie an.
kandi bitondeye ijambo ryawe Und sie haben dein Wort bewahrt.
Halleluja.
haleluya Wir wieder eine hano Zusammenfassung turabwirwa muri make wirklich geschah.
ukuntu ibintu Ich habe byagenze denen, ngo nahishuriye izina ryawe die du abantu wampaye mu bisi Dir gehören sie an, mir ngo hast bari abawe gegeben, sagte hanyuma urabampa niko umwami wacu yavuze dein kandi ngo bitondeye ijambo ryawe haleluya dein Wort bewahrt.
bitondeye ijambo ryawe turaza gusoma iyindi mirongo mikeya hanyuma dutere tuje imbere reka dusome yohana cumi n'indwi umurongo w'icyenda yohana cumi n'indwi umurongo w'icyenda ndabasabira sinsabira ab'isi ariko nsabira abo wampaye kuko ari abawe dein Eigentum.
Halleluja.
haleluya
Sie sind Muri dein make- Eigentum. Sie muri gehören make dir.
ni inyegu yawe abo bantu ni abawe ntushime kandi uhabwe icyubahiro Wu- wewe uri inyegu y'umwami umwami izina ry'umwami rihabwa icyubahiro tubananye dusome
14, Vers 14, dusome 15.
yohana cumi n'indwi umurongo wa cumi na kane n'uwa cumi na gatanu Ich habe ihnen nabahaye ijambo ryawe
und die Welt hat sie kandi ab'isi barabanka weil sie nicht kuko zur Welt atari gehört, ab'isi wie auch ich nicht nk'uko der Welt nanje ntari uw'isi Ich bitte dich nicht, sie aus der singusaba Welt ngo bakure mu wegzunehmen, isi sondern ariko ngo ubarinde wa mubi zu behüten.
Gelobt sei der Name des Herrn.
izina ry'umwami rishimwe bene data n'abashyiki bacu Johannes 7.
mwese murazi yuko yohana cumi n'indwi ari isengesho ry'umwami wacu si ijambo yavuze gutyo gusa si ubutumwa yavuze ariko ni isengesho umukiza wacu yasenze rigana rigenda ku ntebe y'ubuntu Unser Herr hat uns bene data n'abashyiki bacu umwami wacu nicht ntiyaducunguye gusa ntiyadugiriye imbabazi gusa ntiyaduhaye kugirirwa imbabazi gusa ntiyaduhaye gukira indwara gusa ntiyaduhaye ubugingo budashyira gusa ahubwo yaranadusengeye
so spricht I- er nu- zu seinem ngo nabawe uko niko asenga abwira se kandi se yabaye data nicyo gituma dusenga tukavuga tuti data wa twese uri mu ijuru izina ryawe n'iryubahwe yohana cumi n'indwi von allen mubwirizwa gusubira mu kas- mu ka- gusubira mu kasoma mwese mu mpemu y'amasengesho Aus tubanange dusome 17, Vers 18.
dusome yohana cumi n'indwi ubu naho umurongo wa cumi n'umunani
Wie du mich in die Welt gesandt hast, nk'uko wantumye mu isi habe auch ich sie niko nanjye nabatumye mu isi Dank sei dem Herrn. So wie er umwami wacu ashimwe gesandt wurde, die Erlösung zu vollbringen, nk'uko so yatumwe sind kugira ngo ashobore gushitsa ubucunguzi ni nako twatumwe mu isi twarungitswe mu isi kugira ngo tuvuge ubutumwa bw'agakiza buva ku mana agakiza kashyitse ubutumwa buvuye ku mana bu- bw'agakiza gashyitse kugira ngo abagenewe bestimmt kuzobana n'umwami mu guhoraho bashobore kuza kwizera zusammen. Bitte schön.
ivyo byose birajana aus tubandanye dusome dusome yohana cumi n'indwi umurongo wa mirongo ibiri Vers 20.
yohana cumi n'indwi umurongo wa mirongo ibiri Ich bitte aber nicht für diese, sinsabira aba gusa ariko ndasabira n'abo bazonyizera ku bw'ijambo ryaba ich kommen werden.
Dank sei dem Herrn. Habt ihr alle.
umwami wacu ashimwe Er hat nicht nur für die M- mwese mwavyumvise neza Straßen
ntiya ntiyavuga gusa avuga abwi- avuga kuri bajya bari bicaye imbere yiwe sondern für alle.
ngo sisengeye aba gusa ariko nsengeye n'abo bose bazokwizera aho ubutumwa buvuye ku mana bw'agakiza buzovugirwa Für alle umwami yari amaze gusengera abacunguwe bose Jahre abazokwizera mu myaka ibihumbi bibiri Und yari igiye für kuza uns hat er Yarasi- yaradusengeye natwe muri kino gihe und dafür kandi sind wir dankbar.
turabishimira imana Absolut ni ubucunguzi bwashikijwe ku bw'ubuntu bwashyikijwe neza cyane bwasozerewe Wir lesen aus amen Johannes tubanaye dusome yohana cumi n'indwi ubunaho umurongo wa mirongo irindwi na rimwe 17, Vers
yohana cumi n'indwi mirongo ibiri na rimwe dass sie alle eins seien. wie kugira ngo bose babe umwe nk'uko we data uri muri jewe nanjye nkaba muri wewe ngo nabo eins sein.
nabo aba ariko baba muri twebwe ngo isi yizere ko ari wewe wantumye Dem Herrn sei Dank. Auf das umwami abishimigwe kugira ngo bose babe umwe keine Meinung.
kugira ngo ntihabe kwita- kwitandukanya ibice kwica ibice atabyiyumviro by'umuntu umwe umwe ku ruhande rw'iwe ata kintu kivuye hanze cyinjira Gottes Wort allein ariko ijambo ry'imana ryonyine aba ariryo ryizegwa kandi aba ariryo rishigwa mu ngiro ariryo rishyirwa mu bikorwa mu kumvira kugira ngo bose babe umwe geistig ubumwe buva kuri mwemu in ni wo musaruro imana ikura mu bacunguwe aller Macht kugira ngo offenbaren kann.
bi- eh, ishobore kwigaragaza mu bushobozi bwayo bwose mu ntango ishengero ryari rihuje umutima n'inama nicyo gituma imana yashoboye kwigaragaza mu bushobozi Die eigene Meinung abari bafise ibyumviro byabo baracecetse die Gottes Wort abo bose hören, bu- bariko barumva ijambo ry'imana muri kino gihe ntihagire ikindi kintu bumva ntihagire ikindi kintu batega ugutwi ariko batega ugutwi ijambo ryera ry'imana kugira ngo dushobore gushika ku kugiranira ubumwe bushitse dushobore kugiranira ubumwe bushitse kandi dushobore kuzibonera igikorwa gikomeye cyane cy'imana cyamwe mu imana und niryo sein sengesho ry'umwami wacu kandi isengesho ryiwe ryaru- ryarishuwe Glaube ich. Und ibyo ich glaube, ndabyizera dass die kandi ndizera yuko Gemeinde zurück ishengero und das ko rizosumbushwa rizogarukanirwa byose waren kandi ko abantu bose bazogira ugutinya imana ukwizera nyakuri ibyamwa bya mwemu impano za mwemu ko byose bizogaruka nk'uko byari biri ku ntango kandi ko hatazosubira kubaho inyigisho n'imwe izana kwica ibice ariko ko abantu bazigisha gusa ibyanditswe ibyo rero bica bidukoraniriza munsi y'umutwe umwe yesu kirisito izina ryiwe rihabwa icubahiro tubanange dusome Johannes 17, Vers dusome yohana cumi n'indwi umurongo wa mirongo irindwi na kabiri Ich habe auch die Herrlichkeit yohana cumi n'indwi mirongo irindwi na kabiri gegeben hast, nanjye nabahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe sind.
Seht ihr, worum es geht?
murabona uko bimeze bene data na basiki bacu Ihnen ngo nabahaye ubwiza wampaye mir gegeben hast, die hab ich ihnen narabubahaye gegeben. Was hast du schon von der Herrlichkeit?
umaze kuronka iki kivuye ku bwiza bw'imana kivuye mu bwiza bw'imana mbega jewe mfise iki mbega dufise iki oh turakeneye igikorwa kidasanzwe cy'indengankambere cy'imana hagati yacu In solch eine Weise.
nka kujya byagenze mu ntango kugira ngo rino sengesho naryo rishobore gushitswa kandi ibyo bizokoreka umwami nabishimirwe tubanaye dusome dusome rero 17, yohana cumi n'indwi umurongo wa mirongo ibiri na kane 17, yohana cumi n'indwi 20.
umurongo wa mirongo ibiri na kane Vater, ich will, data dass abo wampaye ndagomba kwaho ndi nabo bahabana du mir nanje gegeben hast, damit sie ngo meine barabe Herrlichkeit ubwiza bwanje wampaye nku- kuko wanku- kuko wankunze itanguriro ry'isi ritarashirwaho der Welt geliebt.
Gelobt und gepriesen sei der Name izina ry'umwami wacu rishimwe kandi rishyirwe hejuru ndabisubiyemwo bene data na bashiki bacu bakundwa ndasabye musome mwongere musome rino sengesho ry'umwami wacu kandi mwongere muce mubwira ko mumusabe muti mwami ibi bintu bishyitse mu bugingo bwanje numfashe kugira ngo bibe nk'uko wabisenze mu isengesho wadusengeye kuva ku ntango gushyika ku iherezo nk'uko iryo sengesho warisenze rigana imana ubwira imana bibe ariko bimera kuri twebwe twese dusome abanyefeso igice cya gatanu umurongo wa mirongo ibiri abanyefeso gatanu mirongo ibiri und sagt Gott dem Vater allezeit Dank für alles. Im Namen imana data wa twese muyishimire byose iminsi yose mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito Auch dieses Wort, geliebte iri jambo naryo nyene bene data na bashiki bacu bakundwa dushaka dushaka kurizana turihuze n'ibyo twatanguriye ko turiko turiga ku ijambo ry'imana ngo mushimire imana muri vyose mu bigeragezo vyose mu vyo dutegerezwa gucamwo mu ngwara ducamwo mu biri vyose dushimire imana muri vyose kuko niko ishaka yuko tudakekeranya yuko tudacika intege ariko ko tumush- tuyishimira kuko umwami azoducira inzira muri ibyo byose azoducira inzira mu buryo bw'igitangaza mu buryo bwiza cyane kandi azogaragaza intsinzi yiwe tubandanye dusome
Stelle aus Hebräer 10, dusome umurongo wa nyuma 36 uri mu baheburayo igice cy'icumi mirongo itatu na gatandatu na mirongo itatu n'indwi abaheburayo igice cy'icumi mirongo itatu na gatandatu na mirongo itatu n'indwi denn standhaftes Ausharren tut euch Not.
kuko mukwiye kwihangana Nach Erfüllung kugira ngo nimwamara gukora ivy'imana igomba mubone guhabwa ivyasezeranywe nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit. Dann wird der kommen, der tatu n'indwi kommen soll.
kuko hasigaye igihe gito cyane kandi ugira aze azoza ntazoteba
Gelobt und gepriesen sei umwami wacu ashimwe diese Bibelstelle.
nari nifuza yuko uno murongo na- no kwama ndawusoma buri gihe cyose mejeye kuvuga ubutumwa Zum Schluss kandi lesen und kugira ngo wongere ushike ku mutima wa buri muntu wese nur noch ngo hasigaye igihe gito cyane wird der kommen, der kommt, imbere y'uko ubwirizwa kuza aza auf sich warten lässt.
kandi ntazoteba Geliebte Brüder und Schwestern, mbega bene data na bashiki bacu bakundwa ntimubona ibiriko biraba ku isi geschieht, sind nicht die ibimenyetso by'ibihe mbega ntibiriko biravuga imvugo yumvikana Sprache, müssen wir nicht unsere Häupter erheben, wie ntitwabwirizwa none kuraramura imitwe yacu nk'uko vyanditswe kuko ubucunguzi bwacu bwegereje ntitwabwirizwa gusoma tukongera tugasoma ibyo umwami wacu yavuze dass das nimwabona ibyo byose bishitse nimuraramure imitwe yanyu müssen wir nicht immer wieder mbega ntitwabwirizwa gusoma tukongera tugasubiramo tugasoma imirongo ya bibiliya yose maze tugashimira umwami dass wir wirklich kubona am Ende dushitse ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu kandi ko umwami sein Werk agiye gusozera azosozera igikorwa ciwe mu ishengero ryiwe mu ishengero ryiwe ari kumwe n'ishengero ry'iwe mugeni kandi ko und sie azogaruka we nk'umukwe Hochzeitsmahl akabatahukana kugira ngo baje mu mazimano y'ubukwe erfüllt sich Eh, turavye kuri isirayeli turabona yuko ibintu byose biriko birashika wie inyuma y'imyaka ibihumbi bibiri israel yongeye kuba igihugu ariko iteruza guca mu ntambara nyinshi n'ibigaragazo byinshi imbere y'uko iba igihugu nk'uko kivugwa mu ijambo ry'imana ko byose bizoba ku buryo amahanga yose azoza i yerusalemu atari kugira ngo bagwane ariko kugira ngo bumve amahanga yumve amajambo y'imana kuko ijambo rizokongera rive rizokongera kuva i yerusalemu inyigisho nazo zive ku musozi siyoni mu nyuma y'izi ntambara zose zidutera ingorane inyuma y'abantu bapfuye mu nyuma y'amaraso yose asese mu nyuma y'ibintu byose bizoba hazoza amahoro kandi turashimira umwami wacu kubona muri kino gihe ibintu byose bizogenda biba bikurikirana kandi ukuza k'umwami kuri hafi cyane rwose ndongeye kuburira bene data bose ndabasabye nimufate gusa ibyanditswe mu ijambo ry'imana kandi mwigishe gusa ibyo ijambo ry'imana rivuga icyubahiro kibi cy'umwami wacu ariko arahamagara abantu bari mu mahanga yose yaba mwarimuzi biriko biraba muri kino gihe amahanga yose ariko arumva abantu babandanya basobanura mu zindi ndimi mu ndimi zose gushyika ku ndimi ziri hariya ku mpera z'isi ubutumwa bwa nyuma bwaravuzwe nicyo gituma burzonashika ubu butumwa bw'agakiza butegerezwa kubwirwa amahanga yose kugira ngo babere icyabona mu nyuma y'ibyo haduca haza iherezo kandi iherezo rizoza nk'uko byanditswe nk'uko tuzi ko byanditswe ubutumwa bwiza bw'agakiza buzoshitsa mu bantu bose icyatumye burungikwa imana yacu yabwa icubahiro bene data n'abasiki bacu nimuhezagigwe muhezagiwe mu bigeragezo byose mucamwo mu bibabaje byose mwongerwe mw'intege mu kwizera musubire mugire umwete mwizigire umwami ibintu byose azobikora neza twirata amaraso y'umwagazi w'intama twirata ijambo ry'imana kandi twirata mwemu yera ari nawe aturongora mu kuri kose kandi insinzi iva ku mana ni iyawe kandi niyanje mu izina rya yesu kirisito umwami wacu amen yesu ngumiza hafi y'umusaraba hari isoko ryiza cyane isoko abantu bose baza ko rivamo gukira riva ku musozi igorogota ngumeho ngumeho ngume ku musaraba ngume ku musaraba gushikaho ubugingo bwanje umutima wanjye ubabaye uzoronkera uburuhukiro hariya hakurya hafi y'umusaraba umutima wanjye ubabaye waronse urukundo n'imbabazi niho ikinyenyeri cyo mu gaturuturu n'umucyo bikayanganira binkayanganira ko ngumeho ngume ku musaraba ushikaho umutima wanje ubabaye uzoronkera uburuhukiro hariya hakurya hafi y'umusaraba yewe mwagazi w'intama w'imana nunyereke umucyo numfashe kugira ngende buri munsi ngendere munsi y'igitutu cy'uwo musaraba ku musaraba niho niho nzohora gushikaho gushika igihe ubugingo bwanjye buzoronkera uburuhukiro hari hakurya y'uruzi hafi y'umusaraba ndaraba kandi nkarindira nize mvise ibyizigiro gushikaho nzoshikira hariya ku nkengero ya rwa ruzi rwiza hariya hakurya y'uruzi ku musaraba ku musaraba niho hari ubwiza bwanje gushikaho umutima wanje uzoronkera uburuhukiro hariya ha umutima wanje babaye uzoronkera uburuhukiro hariya hakurya y'uruzi ku musaraba ku musaraba niho hari ubwiza bwanje gushikaho ntiwazohora ubwiza bwanjye gushikaho umutima wanjye ubabaye uzoronkera uburuhukiro hariya hakurya y'uruzi